bandanya kumviriza ijwi ry'amerika mwiriwe inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri sitiyo ya gatanu muri kumwe na joe diane n'ahazwe ndongoye amakuru y'uno mwanya ashimikiye ahanini ku myiteguro y'akamarampaka mu burundi twashaka kumenyesha abarundi cyane cyane abo byerekeye ko umuntu wese yiyandikishije akaba afise ka gapapuro bita resepise kerekana ko yiyandikishije abo bantu bose bararekuriwe gutora
uyu ni Pierre Claver ndayicariye aramutswa mu rwuje ejo gutunganya amatora mu gihugu cy'u Burundi seni aha yari kwahumuriza abatashoboye kuronka amakarata yitora mu kiringo cari gitegekanijwe iyo nkuru co kimwe niyerekeye isozerwa ry'imyiyamamazo yo guhimiriza gutora ego canke oya muri kamarampaka yo kuri uno wa cumi n'indwi mu Burundi ni mu kanya isase mugume ku maradiyo yanyu mu minsi itatu gusa abarundi bazokwerekana biciye mu matora ya kamarampaka nimba bashaka ko ibwirizwa nshingiro rihinyanyurwa canke ryigumira uko riri abashigikiye go canke oya bose basozereye ibikorwa bari bamazemwo indwi zibiri bahimiriza abanywanyi bayo ariko imbere rero yuko tubabwira ingene ivyo bikorwa vyasozerewe umurwi seni urahumuriza abadafise ikarata y'amatora yuko bazoronswa bundi buryo bwo gutora hido nido na mugenzi wacu ibujumbura Evariste Nzikobanyanka kuri w'imana igihe cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo itatu z'umugoroba niho harangira igikorwa cyo gutanga amakarata y'itora ku butaka bw'uburundi ayo nayo akazokoreshwa haba mu matora y'ibwirizwa nshingiro ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu turimwo no mu matora y'inzego mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri icibonekeje kuri w'imana ni uko ku biro abakwije imyaka yo gutora biyandikishirije ko hibonekeje abatashe badahawe ayo makarata bamwe bibajije ico azoca akoreshwa mu kiganiro ku bamenyesha amakuru kuri uno wa mbere umukuru w'umurwiseni petero karaveri ndayicariye yatangaje ico ayo makarata agiye gukoreshwa kuva uno musi amakarata yose atatowe na beneyo agiye gusubira ku rwego rw'ikomine arigo sesi ayo makarata agiye ku rwego rw'ikomine ariyo sesi dusavye ko umukozi wa sepi akurikirana iby'amatora ku rwego rw'ikomine ari we agiye kuja arayatanga ku munsi ku munsi kuva uno munsi itariki cumi na zine gushika itariki cumi na zitandatu z'ukwezi kwa rusama kandi icyo gikorwa azogikora ku munsi ku munsi kuva isaha imwe n'igice mu gitondo gushika isaha cumi n'imwe n'igice icyo kintu kiratomoye kirumvikana ni ukuvuga ko abarundi batatoye ayo makarata cyane cyane bafise ishaka yuko boja kuyatora kuko hazoba hari umukozi ayabaha warongoye umugwiseni akura inkoni ku gishitsi abatazigora kugira bashike ku biro vy'amasesi biri ku makomine gusaba iyo karata atari uko nakuwo murwi wobagira nk'uko uwurongoye abishikiriza bisigura ko ata burenganzira bazoronka bwo gutora mu mugambwe samanya fodebu bashima iyo ngingo ya seni yo kuronsa amakarata y'itora abatayahawe mu kiringo cari gitegekanijwe petero karaveri nahimana umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe asaba gusa ko vyokorwa neza atakwikika mu kiza bigiyemwo iruhande y'abataronse amakarata y'itora mu kiringo categekanijwe hari umugwi w'abarundi utisanze ku ntonde umukuru w'umugwi seni ashikiriza ingene abo barundi bazitaba amatora y'ibwirizwa nshingiro petero karaveri ndayicariye asigura ingene bizogenda twashaka kumenyesha abarundi cane cane abo vyerekeye ko umuntu wese yiyandikishije akaba afise ka gapapuro bita resepise kerekana ko yiyandikishije abo bantu bose bararekuriwe gutora ariko ku munsi w'itora bazorinda kwerekana ako gapapuro bita resepise bongere berekane ikarata karangamuntu bakoresheje umunsi baja kwiyandikisha bongere baje kuri vya biro biyandikishirizamwo ubu bizokwitwa ibiro vy'itora umukuru w'umugwiseni ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu afise akama atera abarongoye imirwi y'amatora ku nzego z'intara n'amakomine ako kamo nako kuzorohereza uwo wese azobitura afise ivyankenerwa bimuha uburenganzira bwo gutora ibwirizwa nshingiro bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi ry'amerika Evariste Nzikobanya nkaharakenuye nari nabicaye rero ku masonga nkitangura ibikorwa vyo kwamamaza ego canke oya mu matora kamarampaka yimirije mu Burundi vyasozerewe kuri uno wa mbere mu gihugu cose umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wasozereye mu gisagara ca Bujumbura aho umunyamabanga wayo mukuru yasiguye ko gutora ego bari gutora ego ari bwo buryo bwiza bwo kwikura muco yise ivyara vy'abakoroni reka ibindi tubibaze mugenzi wacu Bujumbura Aremonzi Imana kiri abakoroni kiri intwaro z'ibyaduka kiri apedese evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi cndd fdd ariko arasigura igituma abari muri uwo mugambwe bazotora ego ibwirizwa shingiro rihinyanyuye yemeje ko umugambwe cndd fdd ariwo washize mu ngira amasezerano y'iyarusha akavuga ko uyu mugambwe icyo bamwe ari amasezerano y'amagaburanyama adashira imbere ineza y'abanyagihugu abavuga yuko rero amasezerano yarusha atatubereye akaranga ntibabimenya bisubire umugambwe cndd niwo wonyene wemeye ukemanga kuyashyira mu ngiro kuko abandi bobo amasezerano yarusha bayabonamwo amagaburanyama gusa n'uno munsi mwagenda mubabaze ubabwiye amasezerano yarusha bumva kuja ku butegetsi udatowe ugiye ku butegetsi nawe adatowe iminsi yose ntaca amarira bene gihugu kuko ntaco baba baramutumye nico gituma twebwe umugambwe CNDD-FDD gutsimbataza demokrasi twabishize imbere kugira ngo haze uburongozi burimwo abitorewe n'abene gihugu uyarongoye CNDD-FDD yavuze ko gutora oya ari ugusubira inyuma mu gushaka guha ikibanza abakoroni ndayishimiye yavuze ko gutora ego ari gutora iterambere ry'igihugu abakoroni bavuga ngo ntiharagera intumwa zabo muri pedese nabo bakavuga ngo tora oya uvuze ngo oya uzoba uvuze yuko umwenegihugu atagira agaciro mu burundi nawe wagateka kawe uzoba ukikuyeko uvuze oya uba wemeje ko hazokwama ubutegetsi bw'ubwomekerano bumwe buva mu masezerano y'amomekerano oya ni ukutabona iyuja n'iyuva ushaka uzimuruka rero tora ego ego ni ejo ego ni heza savye abarundi bose bagashira ubwoba batore ego agarutse kuri zimwe mu ngingo zahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro rishasha yemeje ko abo yise abatovyi batazosubira kuja muri leta mw'ibwirizwa shingiro rishasha babarongozi b'abomekerano ntibazosubira kuronka ikibanza abarongozi b'abomekerano ni babandi bagwanya leta bayirimwo kugira ngo haze abarongozi baje gushira mu ngiro imigambi abenegihugu batoye ibwirizwa shingiro rishasha riraniha uburenganzira intwari zose inkerebutsi yuko bashobora kuja mu nzego zitunganya imigambi abenegihugu batoye mugabo intovyi abaza gutoba nta kibanza bafise iyindi ngingo yagarutse ko niyo abafise ububira bubiri badashobora kurongora inzego nkuru z'igihugu ndayishimiye yavuze ko ivyo vyakozwe harabwe kahise kuko bene abo bantu bahemukiye igihugu inzego nkuru z'igihugu ni ngombwa ko zitwagwa n'umurundi adatambikije adafise udutima tubiri umugambwe CNDD-FDD warangije igikorwa cyo kwiyamamaza gutora ibwirizwa shingiro ririnyanyiwe mu gisagara ca Bujumbura mu gihe hari hitezwe ko umukuru w'igihugu hashika akanashikiriza ijambo perezida nkuru nziza ntiyashitse umunyamabanga mukuru w'umugambwe akaba yavuze ko umukuru w'igihugu yafatiriwe n'ayandi mabanga igikorwa cyo kwiyamamariza itora ry'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye cyarangiye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya cumi na kane ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani ni mu gihe cyari cyatanguye ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani amatora yo kwemeza cyangwa guhakana ibyahinyanyuwe mu ibwirizwa shingiro akazoba ku munsi wa kane ni ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani i bujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika Raymond n'urunaniya mizero y'abarundi gwasozereye ibikorwa vyo kwigisha no guhimiriza gutora oya hagaton wasarongoye ugo runani yabwiye abaje kumwumviriza ko kubona CNDD-FDD isigura ko gutora ego bizotuma amasezerano amwamwe anwaguka arukwibagira iyo bavanywe n'amasezerano yarusha rekumenyesha amakuru ijwi rya Amerika igitega Fidel Antoine Sabimana yakurikiranye ivyo nkuru atugire ku muriri igihe cy'isaha umunani n'iminota mirongo ibiri n'itanu zo ku muhingamo niyo umushingamateka hagati sarongo runana mizero y'abarundi yashika ku musozi wa zege uhanamiye igisagara ca gitega yajaherekejeho n'abandi banyepolitike basangiye urugamba rwo kwigisha gutora oya mu matora y'ibwirizwa shingiro ateganijwe kuba kuri uno wa kane w'indwi muri abo twavuga nka evariste ngayimpenda yahoze ari indongozi umugambwe prona leonse nkundakumana icegera c'umukuru w'umugambwe frodebu n'abandi ku musozi wa zege basanganiwe n'abanywanyi babo baturutse mu mpande zose z'uburundi aho ni mbwihe bari bamaze kurangiza urugendo rw'ibirometero indwi bavyina indirimbo zo gutora oya urwo rugendo rwabakuye muri karitsiye ya magarama aho bita kuri place baca mu gisagara hagati batera baduga ku musozi wa zege ahavugiwe amajambo bamanje gufata umwanya w'umunota umwe wo kwibuka abarundi b'inzirakarengane bishwe mu cibitoki no muri komine ya ntega mu ntara ya kirundo abo rero baraye basezeye iyi si batabishaka abo bo mu ruhagarika n'abo ku ntega tubanze dufate umunota umwe
agato gwasa yamenyeshe ko ibwirizwa shingiro rigiye guhindurwa ari igihe abari ku butegetsi bamubwira ko yokwemera agaheza akava ku rubuga rw'intambara turi mu biganiro arusha si arusha ni dar es salaam murantunga umukuru w'igihugu intumwa yiwe atwara sendedefudede uyu munsi varisito ndayishimiye ikintu cya mbere batsindagirira ko kwari ukwemera amasezerano y'arusha no kwemera ibwirizwa shingiro riyakomoka ko uyu munsi bigenze gute amasezerano kandi y'arusha yaradufashije abarundi twarinubana ayo masezerano y'arusha nyine bariko barata ku cavu ndabarahiye atabayo naho bakwanda kwandika ibyo bandika bakaririmba ngo cyarabavunye cyaragize gute yeka cyabavunye umunwa ndabarahiye iyo ataba amasezerano y'iyarusha sinzi ko n'uyu munsi bataba bari hehe za mutenderi rukore n'ahandi ntibabeshi nta rugamba batsinze baraje kubw'amasezerano y'iyarusha bagira imana kubera abarundi bashaka ngo ibintu ngo bihinduke abarundi barabaha amajwi baratwara agatogwasa avuga ko kubona CNDD-FDD iki irashaka guhakana amasezerano yarusha bisa no kwibagira iyo bavuye rero segenda kumana icegera c'umukuru w'umugambwe Frodebu yagarutse ku bantu bakubagura abashaka gutora oya abo bakuragura abantu bariko bavuga yuko iri bwirizwa nshingiro ari iri bitwotora oya barakwiye guhanwa kuko n'abantu badasonera n'umukuru w'igihugu yabashitseho yababwiye ati harabazigisha oya hari n'abazigisha eko abo bose muri abakingira mu basoneri ariko twumva rero abantu birirwa bagandagurwa nk'ubu kuri ko kuravugwa ntaho twavuye ntaho twagiye ko badashobora guhanwa mwebwe murabahanisha oya gutora oya oya oya mu bahari umushingamateka gatogwasa yamenyesha abari ngaho ko muri kino gihe icihutirwa atari guhindura ibwirizwa shingiro mu burundi ibibazo byari kuturazishinga nk'abarundi birahari kandi ni byinshi ubu bworo nibwo twari kurwanya ubu ubukene uyu munsi uyoberwa ugukorera umushahara uyoberwa udakorera umushahara twese turaganya ugukorera umushahara yabwirizwa kubona ko buri mwaka buri mwaka hari ikintu kiyongera ko none nutwe twitwa yuko dufise n'agaciro k'amafaranga yacu kaguma gakoroka na wa mushahara nta muntu akibumbwa n'umushahara ibyo nibyo twari kwiruka gutorera inyishu ntitwari kwiruka kurondera guhindura amabwirizwa shingiro ngo bikunde ngo twiyongere ibiringo akanovera k'indero mu mashuri kaguma gatituka none nimba uyu munsi mu Burundi atakanovera ata kahari mu ndero akaba atakazi kahari wa undi yari kugira amahirwe yo kugenda muri Tanzania muri Kenya na hehe azogenda umutwe ugaragara ibyo byose nivyo bibazo twagomba kwicarira uyu munsi Burundi dusa naho twaciriye umukenke n'amakungu ibyo nivyo twagomba kwicarira tukaraba ingene imigenderanire n'amabanki ibigendanye n'amakungu yonagurwa mugabo ivyo menga ntawe menga ntibituraba ngo twirukire guhindura amabwirizwa shingiro ivyo biri vyo gusozera kwigisha gutora oya ku runani rw'amizero y'abarundi vyari bicungerewe bikomeye n'igipolisi haba mu rugendo canke mu gihe c'amajambo yo kwiyamamaza nyezina igitega Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi ry'Amerika Fidela Danton Nsabimana arakenuye amakuru yose yerekeye ivya kamarampaka yimirije mu gihugu c'u Burundi hazoba ari kwigenekerezo rya 17 kuno kwezi nyene mushobora gusubira kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com ivya kamarampaka turaca twinuganza mu kanya ariko tubanze tubibutse ingene mushobora kumva ijwi rya Amerika biciye ku mirongo migufi ya shortwaves
banywanyi bakunze ibijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa shoti weyivuzi tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igice cya kabiri cy'ibiganiro tubafitiye twari twemeye ko tuza kunoganza ibya kamarampaka mu burundi ariko turagaruka kandi ku byerekeye igandagurwa ry'abanyagihugu bagera kuri mirongo ibiri na batandatu ku munsi wa gatandatu mu ntara ya cibitoke mugenzi wacu frederic nkundikije yashatse kumenya icyo bamwe n'abandi bagona kuri iyo kamarampaka ariko kandi n'iby'ibyo bwicanyi bwahatse guciramo gato iby'iyo kamarampaka gutyo yegera njangwa gilbert beko arongoye ishirahamwe onelope rikurikirana amatora mu burundi yongeye aganira kandi na pierre claver nahimana umunyamabanga mukuru w'umugambwe sawanya frodebu hamwe na emmanuel bamenyekane we avuka mu ntara ya cibitoke reka rero dutangure twumviriza pierre claver nahimana icagona kuri ivyo bibazo bitandukanye kuri ico gitero cakozwe mu cibitoke kigahitana abarundi batari bake twaramaze gushikiriza aho duhagaze mu muganga w'isonafurere twarashyikirije yuko duteye ibyatsi icyo gitero n'abagikoze tubona yuko ari kibi gikomeye cyane rwose tugasaba ahubwo yuko abarundi bose boja hamwe kugira ngo ntibitandukanye muri ibihe bikomeye nk'ibyo kugira birinde baze baracunga kugira ngo ibintu mwene ibyo ntibisubire twongera turahoza imiryango yabuze twongera tuvuga yuko ibintu mwene ibyo ntibishobora kubaka igihugu na gato nta siguru na ntoyi ushobora kubiha ya politike cyane y'ukundi kundi bavuga ati nakoze ibintu mwene ibyo ibyo ni ibintu bidakwiye gukorwa na gatoya twiyamiriza namwe mushyira ntahe emmanuel bamenyekane nashaka mutubwire ukuntu mwabonye icyo gitero mu gihe siguro nk'i icyo gitero kivuze ki egome murakoze kumpereza ijambo ku byerekeye iby'icyo gitero cyabaye ku munsi wa gatanu icya mbere cyo nashaka kumenyesha abari baratwumviriza ni uko jewe mvuka mu ntara ya cibitoke nyene uwo munsi tukaba twari twiriwe muri komine y'amabayi aho twari twagiye kuraba ukugene bariko barigisha ibyo gutora ego canke oya iri bwiriza nshingiro hanyuma ibikorwa byari byagenze neza bona abanyagihugu bose bari mu mabarabara kandi bari no mu migambwe itandukanye twese dutahuka mbere n'amasaha akuze ko jewe nari navuye mu cy'ibitoki hafi saa kumi na zibiri n'inusu duca mu ibarabara ryose tubona ari umutekano ntangere hasanzwe hariho abapolisi basanzwe bacungeye iryo barabara hanyuma niho buke mu gitondo twaza twumva ko iryo bararyaguye twe twaguye mu gahundwe twumvise abantu bishwa bari bo ugasanga ni abantu babira imitsi atakintu na kimwe basa basana n'ibya politike ugira ngo nibyo baba bahoye uretse n'ibyo naho bo bari aba politike uko ugenda babishe kwica abantu batagira icyo bivunisha batazi icyo bazira urumva ko bibabaje cyane rwose muri bino bihe tugezemo mu ncamake rero byaratubabaje cyane rwose kandi bitubabaza twebwe nk'abavuka ntara ya cibitoki twamye tugira abantu bazi barondera ibyicaro bya politike ugasanga barinjiriye mu ntara z'iwacu barisha abantu ataco bazira kandi benshi muri abo bantu atari n'ibya politike barimo turasaba rero kandi turizeye ko nk'uko umushikiranganji w'igihugu w'umutekano hagati yabivuze ko abantu bakoze iryo bara uburundi buzo bakurikirana bakurikiranire niyo bagiye kugira bahanwe bimwe biboneka kugira abenegihugu babe mu gihugu batekanye ataco bariko barazira igome namwe rero abarundi bose no mu migambwe yose no mu ntara zose eh, no mu butandukane bwacu dufise bo kwifatanya n'abanyecibitoki kugira abantu bakoze iryo bara baze bakurikiranwe kandi bose batwe- bategwe ivyatsi yuko ntabwo vyumvikana kugira ngo boza kuvumbura abantu mw'itiro bakabica bunyamaswa eh, mushiyantahe Gilbert Beko njangwa Gilbert Beko mwebwe murakurikirana amatora imbere y'uko aba igihe c'amatora eka n'inyuma yaho ico gitero mu giha isingu- insiguro nke twebwe muri onerope twarabikurikiranye tura- turumva nyene ingene bi- bagiye kwica abantu iyo migwi yabishe eh, ni imigwi y'inkozi z'ibibi Eh, tubona yuko ari ibintu bari bamaze iminsi bavuga bijanye n'ibihuha mu burundi bavuga yuko ngo ibwirizwa nshingiro ngo ntiritogwe ugasanga hariho imigwi yinyegeje iyo migwi rero ishobora kuba iri muri kongo kinshasa hakaba n'abo bashigikiye bari hajya muri za rukoko abo rero nibo boba bariko barakora ivyo bintu vy'iterabwoba kugira ngo baburagize batere ubwoba urumva bari bamaze iminsi bavuga yuko hariho abana ngo bariko ngo baranyuruzwa ariko igipolisi kikaba carabihinyuje inzego zose z'umutekano zirabihinyuza ivyo byose rero bijanye n'ivyo ni iterabwoba kandi n'ibintu bibi cyane kuko byica abenegihugu bagira ubusa kandi bari abajejwe imigambwe bose bubahirizwa mu kwiyamamaza kwabo nta kuntu na kumwe rero bo- hobaho imigwi nk'iyo twebwe muri onerope tubona yuko ari ibintu bitagira izina bitagira insiguro kubona habaho umugwi wiyadukiza ukagenda kwica abenegihugu mu gihugu hagati ataco bazira ata n'ivya politike bashobora kubaziza ivyo ni ibintu vy'agahomerabunwa bikwiye kurwanywa ugasaba leta rero cane cane yuko leta igira uruhara mu gucungera umutekano w'abenegihugu naho baba baciye mu ryahumye ariko bagakoresha inyabune isanzweho kugira ngo uwohirahira ngo asubire kugaruka gukora ibintu nk'ibyo bamufate miri bamucire urubanza bakoresheje amategeko igome tugarutse naho ku gikorwa co kwiyamamaza cari kimaze kimaze indwi zibiri eh, shirahamwe onerope ryarakurikiranye eh, ico gikorwa murasha kutubwira mu majambo make cane gose mu kanya gatoyi ukuntu mwakibonye eh, ico kiringo caravuzwe ko menshi abantu eka batera ubwoba abandi imigwi itandukanye n'imigambo itandukanye eh, eka abitirira umugambwe canke urunani batarimwo mwebwe ico gikorwa mwakibonye gute mushikantahe eh, njangwa Gilbert Beko mu kanya gato yegume muri iyi minsi cumi n'itatu iheze kuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi mm, yuguruye imyiyamamazo itariki imwe y'ukwezi kwa gatanu kuva itariki zibiri rero eh, baciye batangura kugurura neza eh, imigambwe yose irajya ku kibuga irugurura imyiyamamazo yo gutoresha ego canke oya ibwirizwa nshingiro Eh, twabonye neza yuko muri rusangi byagenze neza cyane kuko imigambwe eh, yose myinshi yavuga rumwe na leta aho niho hatandukaniye mbere n'ibyahahora mu myaka iheze ubu ubu imigambwe myinshi itavuga rumwe na leta nayo nyine itoza ibwirizwa nshingiro ego kandi ikazoritora ego icyo ni ikintu gikomeye cyerekana yuko demokarasi iriko iratera imbere mu burundi kumviriza eh, mushikantahe Pierre Claver Nahimana ku mugambwe Sahwanya Frodebu vyagenze gute hari eh, muvuga iki kuri ico gikorwa kigiye kumara indwi zibiri Eh, mu bisanzwe kuri iki gikorwa cyo kwiyamamaza kiriko kirarangira eh, wihweje ingene cyari cyatanguye eh, imigambwe yari yakitavye eh, ari myinshi eh, kandi mu ntango arabona yuko umengo eh, ibikorwa birashobora kugenda neza eh, ariko nkumbure yo hataba nk'ibi byaciye bicamo byo mu cibitoke eh, bituma nkumbure habamwo umwijima muri iki kibazo umuntu hari kugira iyindi raporo ariko ku byo twabonye eh, hariho eh, ahantu hamwe hamwe intara zimwe zimwe amakomine amwe amwe turayafise raporo kuko abaduserukira mu makomine mu maprovensi baraduhaye amaraporo ahagije atwereka yuko mu makomine amwamwe abanywanyi bacu bagiye barahohoterwa ugasanga hamwe hamwe mu makomine amwamwe abahategeka barabuza umugambwe sanyafodebu kwiyamamaza cyane bakabima nk'ibibanza bakabankira kujya mu kibanza iki n'iki n'iki n'iki bakagerageza ariko bikanga ahandi naho hakabaho abanywanyi bahohoterwa hamwe banakubitwa bakamererwa nabi ibyo byarabaye nicyo gituma tuvuga tuti ntibyagenze neza nk'uko twabyifuza kuko hari ibintu byagenze nabi
mwarashoboye gushikiriza ivyo birego nk'umurwi ujeje gutunganya amatora
ivyo hamwe twarabashikiriza ahandi ntituraba umwanya wo kuvyegeranya kugira ngo tuvyandike tubitange kuvyabaye mu mwanya mutoyi cane rwose hamwe hamwe twarabishikirije ahandi twabishikirije ariko tuzoronka umwanya wo kugira raporo yo kuri ibi vyose kuko ubu turiko turabironka
mu gihe amatora azoba ku igenekerezo rya cumi n'indwi mwihweje ibyo bintu byose byabaye muzokwemera ibyavuye mu matora
naho byagenze gutya twebwe raporo tuzotanga tuzotanga raporo y'uko ku byadushikiye byo twabonye aha n'aha n'aha ko turabifitiye ibyemezo aho bitagenze neza turahabona tuzobivuga tubishikirize mugabo ibizova matora nabyo icyo ni ikindi kibazo yaba oya yaba ego ikizovayo twebwe twamaze kuvuga yuko tuzakira icyo
mushikanahe Emmanuel bamenyekane namwe mutubwire mu majambo make cyane rwose mwarakurikiranye icyo gikorwa mu ntara zitandukanye z'igihugu cyagenze gute ku bwanyu ego me murakoze jewe imbere y'uko mvuga uko nyine byagenze nashaka kuvuga nk'umuntu yabaye hanze yabaye iburaya imyaka irenga mirongo ibiri nagiye mbona ukugena abandi biyamamaza mu by'ukuri ndabyo ukugena byari ko biragenda hano mu gihugu hagati nsanzwe mfite akazi gatuma njya mu ntara zose mu maprovensi yose mu makomine yose nkabona ukugena ibintu byari ko biragenda genda ndashobora kuvuga ntihenda ko uburundi bushobora kuba n'akarorero ku bindi bihugu byo muri afurika na bya bihugu by'uburaya bikunze kuduhereza amasomo bikaza kuraba ukugene ibintu byari bitunganijwe mu by'ukuri nk'uko nari nababwiye nko mu ntara ya kibitoki aho naciye mbona umugambwe sendedefudede uri kurazibukana n'umugambwe wa gwasa bamwe biyamamariza hariya abandi biyamamariza hariya byaraturyoheye cyane rwose nka twebwe twarabaye no hanze ukabona uti ibi bintu ni byiza birabereye nk'uko cyangwa yari yabivuze ukabona ko hariho abantu batavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi bariko baravuga bati muzotore ego nk'umugambwe uri ku butegetsi ukabona n'abandi batari mu mugambwe umwe n'abari bakavuga bati ntimuzotore muzotore oya ukabona ko bose bahana ibibanza bagira mu izo mitingi abanywanyi bavana muri ayo mamitingi bagahoberana bagasangira agacupa kakavuna musasa ni ukuri byari bibereye nuko nyine haci hazamwo abagizi ba nabi bakica abantu n'ahandi hoho muri rusange ni ukuri ntawovuga ko aya mamitingi yagenze nabi cyangwa ngo ari abo bahohote tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na renova mwiriwe neza egera telefone renova uvuge cyane mwiriwe neza mwiriwe neza muri hehe ga renova mu ntara ya cibitoki egome izina ry'ikirundi ninde izina ryawe ry'ikirundi ni kubw'imana renova kubw'imana murafite ikibazo murafite icyiyumviro ego nanjye ndafite icyumviro nagira nterere mu bisanzwe yego ku byerekeye ikibazo mwandiko muvuga byerekeye imyiyamamazo mu bisanzwe imyiyamamazo yagenze neza nk'aho duherereye ino mu ntara ya kibitoki apare y'uko haciyemo insida ugasanga donke tukagira ikibazo cyo kubura abacu donke n'ibintu byatubabaje cyane dayere tuboneyeho no gusaba y'uko ubutungane bwokora bukadukorera amatohoza tukamenya abaduhekuye hama mu bisanzwe ku byerekeye ibintu by'imyiyamamazo iyo abategetsi babyitwayemo neza mu bisanzwe n'abanyagihugu babyitwaramo neza umwe ruvuye ukuri ugakwira hose hatabayeho gushamirana kw'abategetsi n'abanyagihugu nta n'umwe agira gutya avuga ngo ariko arashamirana
nuko rero nshuti bakunze akabino ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro vyo mu kirundi no mu kinyarwanda twari tubafitiye muri kano kanya turongera saa moya n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru turiko turabategurira muri iyo hariho iyerekeye mu rugwi ujeje kuzokora amatohoza ku bwicanyi bw'abagera kuri mirongo ibiri na batandatu mu ntara ya cibitoke aza ko ari igihe c'isaha imwe na mirongo itatu ku makuru aza ariko aravugwa mu burundi